iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika hivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije inshuti mwese bwakeye neza ikaze kuri radiyo yanyu oya ntitwatumiwe twaherutse bavuga yuko bazodutumira mbwa ntibadutumira Eh, ku buryo natangaye numvise yuko arabagiye bavuga ko basubira kwimuga badasigana iprona uwo ni bwana sharire nditije umuyobozi w'ishyaka uprona mu burundi umwe mu banyepolitike batatumiwe mu mishyikirano itegura ibiganiro bihuza abarundi ikomeje arusha mu gihugu cya tanzania iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho mu kanya mbere yaho ariko mugenzi wacu aroyizi bigirimana agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo aroyizi waramukanya imana
naramukanye amahoro y'imana ejeniya kandi ndashima tuyahere muri sudani y'epfo ibitaro bikuru byo ku murwa mukuru wa sudani y'amajyepfo juba byahagaritse ibikorwa mu gihe imashini yahora ishi- isahiriza mu gutanga umuyaga nkuba itakironka igitoro bivanye n'ubukene bw'igitoro buri muri ico gihugu mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka niho ibintu nk'ivyo vyaba abarwayi icumi barahasiga ubuzima kuko hari ibikorwa abavuzi canke abaganga batashobora gukora intambara imaze imyaka ibiri n'igice muri ico gihugu yatumye ubutunzi buyangara igihugu ca sudani y'amajepfo gisanzwe cimbura ibitoro ariko ku bw'ubukene bw'amahinguriro yaco bituma uburyo buke leta ironka ibukoresha mu kugura igitoro hanze abanyagihugu batari bake basaba leta nshasha mfatakibanza iheruka gushingwa gutorera umuti ico kibazo umwungere wa ekereziya katolika papa francis yarabonanye n'umu imamu arongoye umusigiti wo ku murwa mukuru cairo mu gihugu ca misiri uwo mubonano wabaye mu ibanga hagati ya papa francis na sheikh ahmed el tayibe wabaye ejo ku munsi wa mbere i vatikano utumbereye kunagura ubucuti hagati y'idini rya isilamu hamwe na ekereziya katolika vatikano yatangaje ko abo bategetsi babiri bagiranye ibiganiro by'ingirakamaro iyo nama ibaye hari haheze imyaka itanu atacuka cyiza cyari kiri hagati ya ekereziya katolika n'abategetsi b'uwo musigiti wa al azare ni nyuma yaho papa benedicto wa cumi na gatandatu yahoze arongoye katolika atangarije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu ko idini rya isilamu rirangwa n'ubwicanyi ko ryica abo mu idini y'abakristo imigenderanire hagati y'idini rya isilamu na ekereziya katolika yatanguye kongera kunagurwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu igihe uwo mu imamu el tayibe yakeza papa francis igihe atorewe kurongora katolika bitanga icyizere ko ibintu bigiye gusubira mu buryo papa yaciye atangaza ko icyihutirwa mu byo agiye gukora ari ukugarukana ubwumvikane hagati y'idini rya isilamu na ekereziya katolika igihugu cy'ubutaliyano kimenyesha ko ubwato bwacu bwarokoye ejo ku munsi wa mbere impunzi n'abimukira bashika ku bihumbi bibiri n'amajana atanu mu ibahari mediterane ku nkengera y'igihugu ca libiya ubutaliyano bumenyesha ko ibitigiri vy'impunzi zigana mu burayi gitera ciyongera cane cane muri ibi bihe ikirere cifashe neza mu bihe ibu- mu gihe uburayi buriko bwinjira mu bihe vy'ici abategetsi b'amashirahamwe hagarukira ku mbabare bamenyesha ko ubu umuhora uva muri libiya uja mu butaliyano ari wo wabaye inzira y'abimukira bangana- bagana uburayi inyuma yaho turukiya gifundikiye amasezerano n'umuryango w'ubumwe bwa buraya impunzi zahora zica muri turukiya zigana ubugiriki zaciye zigabanuka cyane mu gihugu ca Yemen abantu bashika mirongo ine na batanu barishwe abandi benshi barakomeretswa na bombe zibiri zaturikijwe n'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kisilamu ibombe ya mbere yaturikiye ku kigo c'igisirikare ca Yemen kiri mu bumanuko bw'igisagara ca Aden ahasanzwe hinjirizwa abasirikare bashasha benshi mu bo yahitanye bari mikangara mishasha yari igiye kwinjizwa mu gisirikare umuhari wa leta ya Kisilamu watangaje ko ari wo wakoze ico gitero ico gitero ca mbere cakurikiwe n'ikindi ca kabiri cabaye muri ako kanya igihe iyindi bombe yaturikiye hafi y'ikambi ya gisirikare yahitwa Badr basirikare ba Yemen bi- bigaruriye gi- igu- gisagara ca Aden mu mwaka uheze ariko hama habaye gutana mu mitwe hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'imirwi y'abarwanyi ba leta ya Kisilamu na Al-Qaeda Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan atera akamo makungu ngo akorere hamwe mu gutorera inyishu ikibazo gikomeye c'impunzi cabaye cabaye catumye murambabarira ukubaho kw'abantu ku isi gusinzikara Erdogan yabivuze ejo ku munsi wa mbere mu nama ifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakunguni iriko ibera mu gisagara ca Istanbul muri Turkiya ni mu gihe ico gihugu cakira ku bwinshi abasivile baza bakigana bahunga intambara ziriko zirabera mu bihugu vya Syria na Iraq abakurikiranira hafi ibijanye n'impunzi bamenyesha ko Turkiya gifise ku butaka bwaco impunzi zishika imiliyoni zitatu bicaca bituma kiba igihugu ca mbere ku isi gifise impunzi umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon we asaba intumwa hamwe n'abakuru b'ibihugu bashika bishika mirongo itandatu bitavye iyo nama guha abantu amahirwe guha impunzi amahirwe yo kubaho neza no kubaha kubahwa murambabarira nk'abandi ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières ryaranse kwitaba iyo nama mu kuvuga ko ari uguhuma amaso amakungu ritunga agatoki turukiya ko gikora ibikorwa bigayitse byo kutubahiriza agateka ka zina muntu hamwe no guhanyanga amategeko agenga impunzi ku isi
urakoze haruzi bigira imana kuri aya makuru inshuti zacu murumva radijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ejo kuwa mbere wari umunsi wa gatatu umuhuza mu biganiro by'amahoro bihuza abarundi benjamin mukapa wahoze ari perezida wa tanzania agirana imishyikirano n'impande zitandukanye kugira ngo bashakire umuti ibibazo by'uburundi twabajije umunyamakuru wa radiyo bonesha fm y'ubujumbura ukurikirira hafi ibirimo kubera arusha pierre claver niyo nkuru tumubaza uko umunsi w'ejo wari wifashe egome nk'uko wari bivuze ibiganiro byabandanije ariko bavuga ko umuhuza avuga ko atari ibiganiro ahubwo ari kumviriza impande zitandukanye icyo zibona kubyerekeye amasaka ari mu burundi uno munsi rero yabonanye n'ibintu bitandukanye harimo abakurikira urwaruka urwaruka rwo mu miryango yegamiye leta n'itegamiye leta abonana n'igice cy'abakenyezi abonana na sosiyete sivile abonana n'abandi abakurikira amashirahamwe y'ubudandaji hamwe n'indi mizi yari ngaho bose uno munsi akaba ariwo babonanye akaba yagiye arakira ibibazo nyishu abo bafite byerekeye nyene amatase hera mu Burundi n'ubundi kibazo ni kimwe babaza babaza ati mbega mubona amatase afatiwe kuki umuti wo buwe ubutumwa se bo bamuhaye tuvuge dufashe nk'abo bikorera ku giti cyabo bamubwiye iki nk'abo bikorera ku giti cyabo bavuga yuko amatasi ari mu gihugu atuma haba uruhombo runini badasiga kudandaza ubutunzi bw'igihugu bukagabanuka amafaranga y'igihugu amafaranga y'uburundi bigata agaciro abazana imitahe mpuzamakungu ntibasubire kubizana bakavuga bati rero muri rusange ikibazo amasasu ahari atuma ibintu bisubira inyuma kandi by'ubutunzi bakamusaba yuko icyo kibazo cyoterwa umunsi kugira ngo isanga ry'uburundi risubire kugira agaciro hanyuma nk'umugwi w'abakenyezi mu w'abakenyezi harimo impande zibiri harimo abakenyezi bavuga ko bari ku ruhande rw'ubutegetsi hamwe n'abandi batari ku ruhande rw'ubutegetsi abo rero bakaba bashinze ibidasa abari ku ruhande rw'ubutegetsi bavuze yuko ngo uburundi amahoro ahari ku bice mirongo icyenda n'icyenda ku ijana n'uko ngo ikibazo ari badashaka kwemera ibyavuye mu matora hanyuma abari ku ruhande nabo bakavuga rumwe na leta cyane cyane mbere bavuyemo abahunze igihugu bakavuga bati nyabona umuhuza gerageza ubwisani buhagarare bavuze bati mu majambo yabo bavuze bati abagabo bacu abana bacu nibo bakunze nibo birirwa baricwa dupfakara tubura abacu ikibazo cy'amatasi nyabona ubwicanyi bubanza buhagarare hanyuma ibijyanye bibandanye mu nyuma none se nk'urwaruka urwaruka ni rwo rukunze kujya guhura n'ingorane zikomeye ndetse rushyirwa no mu bintu rutanatekereje cyangwa se rudashaka urubyiruko urwo rwaruka rwo rwasabye iki ni nk'ibiki rwagejeje ku muhuza bifuza ko byabonerwa umuti urwaruka urwaruka rwo rugira ruti twama turiko turahendwa kenshi na kenshi tugakoreshwa mu bikorwa bitabereye rugasaba rero umuhozi kuko yogerageza akabwira abanyepolitike yuko boshyira imbere nyabona amahoro n'umutekano kugira ngo ntibasubiza barabeshwa urwo rwaruka ariko rero hari n'abandi bavuga yuko bagirizanya urwaruka rumwe rukavuga ruti ingorane iby'urwaruka rwo mu muganga uri ku butegetsi noneho bakavuga bati ingorane ziri mu rwaruka zitavuga rumwe na leta ariko bose bahuriza kugasaba yuko ubwicanyi buhagarara kuko muri kino gihe bishwe abafunze cyangwa banyuruze urwaruka rurimo ibirenga mirongo umunani ku ijana urwo rwaruka uvuga tubwiraga ko abakenyezi bari mu basa nk'abari mu migwi ibiri abashyigikiye ubutegetsi n'abandi batavuga rumwe nabwo ndetse banahunze urwaruka rwo ruri rugize umurwi umwe cyangwa hari urwaruka ruri ku ruhande rw'ubutegetsi n'urundi ruri mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi impande nka zose zimaze kubonana n'umuhuza zirimo imice kubiri n'urwaruka niko bimeze hariho urwaruka rwegamiye ubutegetsi n'imigambwe yagiye mu matora hakaba n'urundi rwegamiye imigambwe itagiye mu matora urakoze cyane ndagushimiye cyane Pierre Claver umunyamakuru wa radiyo bonesha FM y'i Bujumbura urakoze cyane kudukurikiranira aya makuru muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu tuburira amazu
ngira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu gihe mu gihugu cya tanzania hakomeje imishyikirano itegura ibiganiro bihuza abarundi mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu bamwe banyepolitiki batavuga rumwe na leta ntibatumiwe muri ibyo biganiro barimo bwana Charles nditije umuyobozi w'ishyaka iprona igice kitemewe na leta nditije yavuganye na mugenzi wacu oriyani tangishaka yemeza ko nta butumire yabonye oriyani twatumiwe twaherutse bavuga yuko bazodutumira mbwa ntibadutumira ku buryo natangaye numvise yuko arabagiye bavuga ko basore kwimugabo badasigana iprona tashano sibomana ngayimbera evariste abantu abo twatumye nta jambo twabatekereye bagirwa twe kawe iprona rero ndongoye yitavye ibiganiro ntavyirimo gono niyaba mwaratumiwe mushinga ntahe Charles nditije mwari kwitaba ibi biganiro biriko biraba muri iyi minsi ntitwari kubyitaba kuko nta nta cyizere dufite yuko ari kizovamwo kubera yuko ubwa mbere hoho leta ntibyemera leta ivuga yuko bagiye kubandanya ibiganiro biri hagati ngaha mu gihugu wirinyami twavugira leta avuga yuko atabiganiro bizoba ahubwo ko abantu botaha bagatekereza bakitura bagatondera kinaco nuko rya hwaniro ry'imigambwe yamije ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza senarede itatumiwe kandi ariyo bahanganye na leta ariyo birirwa baratoteza abanywanyi bayo kandi n'amashirahamwe yigenga bimwe bise arito troisième manda amashirahamwe yigenga yiyamije ikiringo ca gatatu caho nyanze amasomero yarashana ibwirizwa shingiro nabo nyene ntibatumiwe kinaco nuko mu burundi baguma batema batongora bariyica mu mugamba ku musaga hose ntajoro ryijana ata abantu bagandaguwe n'ubutegetsi bwa nkuru nziza murumva yuko ataka na kimwe twizeza yuko ariko izovamo bamwe bavuga yuko impamvu mutokwemera kuja muri ibi biganiro nuko senaredi itatumiwe ariko nk'umunya- nk'umus- nk'umudasigana iprona n'urongoye abadasigana bamwe barabaza bati none inyungu zanyu ziri mu muhari senarede canke ziri mu muhari ziri mu mugambwe muyoboye iprona ivyo bari vyo yuko mutokwemera kuja mu biganiro kubera senarede itatumiwe intumbero ya petero nkurunziza abantu bomenya icambere yatanguye kugira no kunyenyanga gucaca- gucacaguramwo imice imigambi akayiha ubunywenywe imigambi ukayihereza abantu bamushigikira Iyo byarabaye muri FNL byarabaye muri Iprona birabaye heruka ko muri muri nyakuri amatwi adusumira byaraswe muri Frodebu aravuga mbere ko bigire bibe no muri MSD ku buryo rero bagira ati twebwe tugiye tura imigambwe ikomakomeye tuyigabanije inguvu twayihereza abatuyoboka bose baca baja inyuma ya nkuru zavuga ati heraba twebwe eh, bose baratwumvira ubwa wese inyuma yacu acagira ati jewe jewe ndatwara gushika yeza azogaruke urumva rero inguvu inguvu z'um- z'imigambwe inyungu z'umugambi tutashize hamwe inguvu twebwe twiyamye ico kiringo ca gatatu eh, umwaka agenda kwa twikiwe nkuru nzazo zoza arakuramo kamwe kamwe kurya umu- babyita inkwi umuganda w'inkwi ubwo urakuramo agakwi kamwe kamwe uroroha kuvuna mugabo abantu bwiye hamwe twashize inguvu hamwe tuzoshobora ku- kumukura ku butegetsi kugira ngo amahoro aboneke ubwicanyi buhagarare mu- mu mu Burundi nico gituma twebwe twavuze tushika dushinga inguvu hamwe ntashobora kutwangira yuko twebwe tuja mu misenderede kandi tuge hamwe mugambwe inyungu zawo ntiziboneka ntizizoboneka na gatonya eh, zonyene abarundi bariko ba- ba- ba- bapfa bicwa buhongo muga tugiye hamwe tuno migambwe myinshi zomwe Birumvikana.
twazishira hamwe nta nkeka yuko tuzoheza tukamu- tukamunesha Ego, none nico gituma atawumva ngo jewe nyene ab- abagiye arusha bo mu mugambwe wanyu abagiye barusha eh, ngayimpenda evariste na sibomana tasiye bo mutegekanya kuzokorana mute bagarutse canke muzobandanya mukorana muzobakura mu mugambwe bizogenda gute abadasigana abadasigana bazoheza ba- ba- ba- ba- baruce babone uri mukuri n'utari mukuri kuko icyo nababwira ni uko twagize inama ya koordinasiyo twumvikana neza yuko atanyungu n'imwe dufise tugiye twebwe twenyene turi kumwe n'abandi ko ataco tuzomara ataco tuzokuramwo haba ku mugambwe ku badasigana canke haba eh, ku gihugu Eh, hanyuma bari nka babiri gusa mugabo dushika abantu bane barenga cumi bavuga yuko twogenda mugabo baraburi i- ibi- ibi- ivyiyumviro vyo vyo dutsinda ku buryo rero Murakoze twe twavuga tuti ivyo bintu twavyumvikanye kurumva rero umuntu agiye aba yahemutse aba ya- yahemukiye umugambwe abadasigana rero bazoheza barabe ico Murakoze ico cane.
ico kogwa muga ico nibaza cyo cyo nu- cantangaje nuko nabonye bavuga yuko ngayimpenda yagiye anserukira ndawuserukira umuntu atamutumye tujya noneho mu rwanda ku nshuro ya mbere minani hussein wahoze ari umushoferi wa paulina nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango mu rwanda mu gihe cya jenoside yaragejejwe imbere y'urukiko aregwa ibyaha bya jenoside ubushinjacyaha bumusabira gufungwa iminsi mirongo itatu mu gihe iperereza rigikomeza ni inkuru y'umunyamakuru wacu asumuta kabuye minani huseni wahoze ari umushoferi wa paul na nyiramasuhuko wahoze ari minisitiri w'umuryango mu gihe cya jenoside yagejejwe imbere y'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge umushinjacyaha murega mu buryo burambuye ibyaha bya jenoside uko yagiye abikora n'ahantu hanyuranye yagiye abikorera ndetse anavuga ko ahagarikiwe na paulina nyiramasuhuko yamutegekaga kwica abakobwa ariko amaze kubafata ku ngufu ubushinjacyaha bwagaragaje urutonde rugari rw'abantu banyuranye bagiye bashinja minani barimo abakoze ibyaha bya jenoside ndetse babyemeye bakabifungirwa yanabwiwe bamwe mu bacitse ku icumu bagiye bamushinja umushinjacyaha akamusabira gufungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu asobanura ko aramutse arekuwe yakongera gutoroka nk'uko yari amaze imyaka makumyabiri n'ibiri atagera mu rwanda umushinjacyaha avuga ko ibyaha akurikiranyeho minani bikomeye ndetse bishobora guhanishwa igifungo kugeza kuri burundu y'umwihariko ko ariyo mpamvu asanga akwiye kugumishwa muri gereza minani ahawe umwanya wo kwiregura yabwiye urukiko ko atigeze aba umuyoboke w'ishyaka rya mrnd ko ahubwo yahoze mu ishyaka rya psd minani avuga ko yemera ko yari umushoferi wa nyiramasuhuko bawurina gusa ngo yari uw'agateganyo kuko umushoferi we nyakuri yari yagiye mu kiruhuko minani yabwiye urukiko ko ijoro ry'itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane indege y'uwahoze ari perezida w'u rwanda habyarimana juvenal ihanurwa yari aje i kigali ari kumwe na nyiramasuhuko yavuze ko yagejeje nyirabuja aho yari atuye ku kimihurura akaza kubika imodoka i nyamirambo aho uyu mushoferi yari atuye yavuze ko interahamwe zamenaguye iyo modoka ziyibamo ibintu byose minani yavuze ko ubwo bujura aribwo bwatumye nyirabuja amuhiga amushinja ko ariwe wagambanye n'abaza kwiba ibikoresho byo mu modoka ye minani yabwira urukiko ko umubano we n'umukoresha we wahise uba mubi ahitamo kuva muri kigali yerekeza iwabo ingoma muri butare minani yabwiye urukiko ko atongeye kugira aho ahurira n'uwari nyirabuja ngo kuko yamwihishaga kubera ko yamushinjaga kumwibishiriza imodoka yabwiye urukiko ko ibyaha aregwa byose yakoranye na nyiramasubuko ndetse n'umukazana we n'umuhungu we atari byo ngo ababimushinja ni abamugiriye urwango kuko yanze gufatanya nabo mu gihe cya jenoside umucamanza amubajije impamvu abacitse ku icumu bamushinja nabo avuga ko abamushinja atabazi umucamanza yamubajije impamvu atavuye mu buhungiro ngo atahe ndetse agahindura n'amazina akishyura akitwa hussein abdi kitumba mujand avuga ko yashakaga kuguma muri tanzania ko ariho yari yabonye ubuzima kandi ko yari yiteze ko tanzania izamuha ubwenegihugu yongeyeho ko yakomeje kujya aza mu rwanda kandi ko ntacyo yikekaga ko iyo aza kuba yarakoze jenoside atari kugaruka mu rwanda yasabye urukiko rwamurenganura umwunganizi we mu by'amategeko nta byinshi yavuze usibye gusaba urukiko ko rwarekura umukiriya we agakurikiranwa ari hanze byaba ngombwa rukagira ibyo rumutegeka umucamanza azatangaza umwanzuro we ejo kuwa kabiri tariki ya makumyabiri na kane minani huseni yafatiwe i remera mu mujyi wa kigali tariki ya cumi z'ukwezi kwa gatanu ashinjwa kugira uruhare muri jenoside yahoze ari umushoferi wa paul na nyiramasuhu uherutse guhamwa n'ibyaha bya jenoside ahanishwa gufungwa imyaka mirongo ine n'irindwi igihano cyari kivuye ku cya burundu nyuma yo kujurira asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali i geneve mu busuwisi hateraniye inama rukokoma ku byerekeye ubuzima bw'abantu dr margaret chan uyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms avuga ko agakoko gatera indwara ya zika kari ku rutonde rw'ibibazo bihangayikishije isi bizaganirwaho muri iyo nama ni inkuru y'umunyamakuru lisa shirayine uri i geneve yasemuwe na mugenzi wacu diane nahazwe ari nawe uyibagezaho muganga marguerite chan amenyesha ko impungenge kubegwa n'ikibazo c'amagara y'abantu ari nyinshi kuvaho ubushakashatsi bwerekaniye ingaruka mbi umugero utera indwara ya zika ugira ku bafasoni bibungenze ibihugu mirongo itanu n'icenda harimo igihugu ca brezil kizoberamwo imikino ya olympique muci nivyo bimaze kwibonekezamwo ingwara ya zika yamara muganga can amenyesha ko oms ataburenganzira ifise bwo kuza abumva boja gukurikirana iyo mikino kuyikurikira ico bikoze madamu can arahanura abafasoni biwungenze kuhamerera amagabo mu kubibutsa ko umupfasoni yanduye umugera utera indwara ya zika yibaruka umwana afise ibihimba vy'umubiri bitameze nk'ivy'abandi pregnant women should avoid traveling to these abafasoni bibungenze bari bakwiye kwirinda gufata ingendo mu turere tuvugwamo zika ikindi ni uko n'abashingantahe bafata ingendo muri ibyo bihugu harimo na brezil bomenya ko nabone bashobora kwandura kuri ubwo barinda kwirinda kurangura amabanga y'abubatse batikingiye na cyane cyane mu gihe abo bubakanye baba bibungenze bategerezwa rero gukoresha agapfuko kugeza umupfasoni wabo yibarutse
muganga can abandanya avuga ko ikiza ca ebola gihitiye muri afurika y'uburengerazuba cabaye icigwa gikomeye ku batari bake ariko ko mu ntumbero yo gutuza ibiza bitandukanye harimo zika oms itegekanya kuzosaba muri iyo nama rukokoma yo mu ndwiza amadolari y'abanyamerika agera ku miliyoni ijana mirongo itandatu yo gukoresha mu myaka ibiri iri imbere muganga can yabwiye ijwi rya amerika ko hambavu ya zika hari indwara nyinshi zandukira n'izitandukira ziraje ishinga oms muri izo ndwara oms itegekanya kuzokwibanda mu nama yayo ku ndwara mirongo irindwi na zitandatu madamu cane amenyesha kandi ko inama izoba ikomeye gusumba izindi zose zayitanguriye muri rusangi hitezwe abegwa n'ikibazo c'amagara y'abantu bagera ku bihumbi bitatu n'ijana bazoturuka mu bihugu ijana mirongo icenda na bine bigize ishirahamwe mpuzamakungu oms amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo akaba azofata ikibanza kinini
abapfasoni baba baba ibihumbi amajana atatu nibo bapfa bariko baribaruka mu bihugu bikenye ibitigiri vyerekana ko ku bapfasoni mirongo itandatu baba bariko baribaruka umwe yitaba imana ni mu gihe mu bihugu bitunze ku bapfasoni ibihumbi bine n'amajana icenda baba bariko baribaruka umwe ari we yitaba imana novyita akarenganyo k'ubusumbasumbane bw'ubuzima
ubuyobozi bw'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu oms mu mfunyafunyo y'igifaransa bwibutsa ko abakiri bato bafise uburenganzira bwo kwirinda gusama inda zitifujwe no kwikingira indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka kuri ubwo urwaruka ngo rubwirizwa koroherezwa igihe cose rukeneye uburyo butandukanye bujanye n'irondoka rijanye n'amagara meza harimwo ubwo gutandukanya ivyaro iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
igihugu cya etiyopiya kiriko kiraca mu bihe bitoroshe bigizwe n'ikizuba cinshi kitari bwibonekeza haciye imyaka mirongo itanu bitewe n'ihindagurika ry'ibihe ryiswe el nino ikizuba kiri muri etiyopiya cyatumye hataboneka inyimbu nziza inshuro zibiri zikurikirana ibyo bikaba byageramiye icyo gihugu kigizwe n'abanyagihugu bangana n'imiliyoni mirongo icenda benshi muri bo baba ahanini mu bice byasinzikajwe n'icyo kizuba icyo kizuba cyarononye hafi ibitegwa byose ibyo bigasigura ko abanyagihugu babuze imfungugwa cyo kimwe n'intungwa zahonye ku rugero rugera ku bihumbi amajana n'amajana mu kwezi kwa kane naho haraguye uruvura rw'isegenya rwatumye haba imyuzurire yatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bata ingo zabo muri aka kanya abanyetiyopiya bari hagati y'amamiliyoni icumi na mirongo ibiri barakenya imfungugwa hagereranywa ko abana bagera ku bihumbi amajana ane na mirongo itatu na batanu bakeneye kuvurwa indwara zijanye no kudapfungura neza kumwe n'abakenyezi bibungenze n'abonsa nabo nyene barakeneye imfungurwa leta zunze ubumwe za amerika ibicishije kuri thomas star umuyobozi mukuru mfatakibanza w'ibiro vya amerika bijejwe imfashanyo ku isi yatangaje ko bongereje imfashanyo muri etiyopiya amamiliyoni ijana na mirongo ibiri n'umunani ku mamiliyoni amajana atanu na mirongo indwi bari barahaye ico gihugu yavuze ati izi mfashanyo nshasha zerekana ko amerika yiyemeje gukorana na etiyopiya mu kurwanya ingaruka z'ikizuba cinshi cohava gituma haba ibibazo bikomeye ku magara y'abantu iyo mfashanyo izotanga imfungurwa n'izindi mfashanyo harimwo amazi meza ukuvugwa indwara ziterwa no gufungura nabi abaganga bakorera mu mavuriro asanga abanyagihugu aho baba bari icyo bita mu gifaransa clinique mobile kumwe n'imbuto zo gutera iyo mfashanyo yongerejwe izofasha kongereza imfungurwa abanyagihugu bakeneye muri aya mezi atatu ari imbere asa n'ayagoye cyane yamara n'ibindi byinshi biracakenewe igihugu cya etiyopiya cyari cyarasabye amafaranga y'amadolari angana ni biliyoni imwe n'ibice bine leta zunze ubumwe za amerika igiye kurungika imfashanyo zikenewe cyane ku banyagihugu ba etiyopiya amerika ikaba isaba n'ibihugu bicuditse kumwe n'amashyirahamwe kwifatanya nabo mu kurwanya iki kibazo kibangamiye cyane abanyagihugu ba etiyopiya iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mugenzi wacu aruzi bigirimana agiye kubagezaho incamake y'amakuru
ibitaro bikuru vyo ku murwa mukuru wa sudani y'amajepfo juba vyahagaritse ibikorwa mu gihe imashini yahora isahiriza mu gutanga umuyaga nkuba itakironka igitoro bivanye n'ubukene bw'ibitoro buri muri ico gihugu mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka niho ibintu nk'ivyo vyaba abarwayi icumi barahasiga ubuzima kuko hari ibikorwa abavuzi canke abaganga batashobora gukora umwungere wa ekereziya katolika papa francis yarabonanye n'umu imamu arongoye umusigiti wo ku murwa mukuru kayiro mu misiri uwo mubonano wabaye mwibanga hagati ya papa francis na sheikh ahmed el tayibe wabaye ejo ku munsi wa mbere vatikano utumbereye kunagura ubucuti hagati y'idini rya isilamu hamwe na ekereziya katolika igihugu cy'ubutaliyano kimenyesha ko ubwato bwacu bwarokoye ejo ku munsi wa mbere impunzi n'abimukira bashika ku bihumbi bibiri n'amajana atanu mu ibahari mediterane ni ku nkengera y'igihugu cya libiya naho mu gihugu cya yemen abantu bashika mirongo ine na batanu barishwe abandi benshi barakomeretswa na bombe zibiri zaturikijwe n'abarwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu perezida wa turukiya nawe recep tayyip erdogan atera akamo amakungu ngo akorere hamwe mu gutorera inyishu ibibazo bikomeye by'impunzi byabaye byatumye kubaho kw'abantu ku isi gusinzikara erdogan yabivuze ejo ku munsi wa mbere mu nama ifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungoni iriko ibera mu gisagara ca istanbul ni mu gihugu ca turukiya ni mu gihe ico gihugu ca turukiya cakira ku bwinshi abasivile baza bakigana bahunga intambara ziriko zirabera muri siriya na iraki abakurikiranira hafi ibijyanye n'impunzi ariko bamenyesha ko turukiya gifise ku butaka bwaco impunzi zishika imiliyoni zitatu bigaca bituma kiba igihugu ca mbere ku isi gifise impunzi nyinshi
urakoze haruzi bigira imana kuri iyi nshamake y'amakuru iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.